Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii ja'a walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgala ammoo sa'aatii ja'a hanga sa'aatii ja'a walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaan walakkaa hanga sa'aatii saddeetiitti galgala ammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaan walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii soddomii tokko afurtamii tokkoo fi afurtamii sagal irratti akkasumas meetirbaandii digdamii shan kiiloo heerzii kuma kudha tokkoo dhibba saddeetiif kudhan irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii saddeetiif walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii sagaliitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. kun sagalee bilisummaa Oromooti.
fagoo fi dhiyoorraa karaa raadiyoo saatalaaytii marsarii tiivii fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kanarraaf qindaa'e kunoo amma eegaleera. Sagantaa keenyaa har'aa keessattis qophiilee garaagaraa qindeeffannee dhiyaanneerra qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an liban gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka ittaanuttan isin beeksisaa jalqaba irratti oduutu caqasama. oduutti aansuudhaan ammoo gaaffiif deebii artistii oromoo jaallatamaa fi beekamaa eleemoo alii waliin taasifne isinii dhiyeessina gara xumura sagantaa keenya irratti ammoo walaloo miseensa gooticha waraana bilisummaa oromoo kan ta'e qabsaa raajuu bareechaatiin ayyaana gaafa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara kuma lamaaf kudha torba gidduu gala mooraa leenjii adda bilisummaa oromootti kabajame irratti dubbifame irraa fudhatame gama keessaniin geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaal oduu dubbisuutti isin dabarsa.
irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Mootummaan wayyaanee maqaa walga'ii haala yeroo irratti mari'achuu jedhuun hawaasa Oromoo godina Shawaa Lixaa dirqiin baasus walga'ichi gaaffii abbaa biyyummaa uummanni kaaseen addaan cituun himame. Akka odeessi Guraandhala tokko bara kuma lamaaf kudha torba maddeen keenyarraa nu gahe addeessutti godina Shawaa Lixaa Onameettaa walqixxee ganda goorootti humnoonni waraana wayyaanee uummata dirqiin walga'iif baasanillee hawaasni Oromoo gandichaa gaaffii abbaa biyyummaa kaasuun ergamtoota wayyaaneetti gurra itti duuchuun ergama farrummaa isaanii harkatti fashalsan. Ilmaan Oromoo dhibba sadiif soddomii sagal ta'an kan walga'ichaaf dirqiin baafaman kunneen gaafilee Oromiyaa jiituu fi badhaatuu keessatti maaliif ilmaan Oromoo yeroo ammaa rakkina midhaan nyaataaf bishaaniitiin dhumaa jiru humni anniisa elektirikii maddisiisu irra guddeessi Oromiyaa keessa garuu ilmaan Oromoo maaliif akka tajaajila elektirikaa hin arganne nuuf ibsa. sababa gaafii mirgaa gaafataniif ilmaan Oromoo maaf hidhamu kan jedhanii fi kanneen biroo gaafachuun dabballoota wayyaanee qaanessanii ofirraa deebisaniiru jedha odeessi nu gahem. Yeroo ammaa waraqaaleen warraaqsaa onicha keessatti baay'inaan facaafamaa jiraachuunis gabaafameera. Ergamtoonni wayyaanee OPDO'n godina Arsii Bahaa Ona Ammiinyaa keessatti maqaa dargaggootaaf hojii uumuu jedhuun uummata kijibaa jiraachuun himame. Dabballoonni OPDO maqaa dargaggoota hojii hin qabneef hojii kennuu jedhuun godina Arsii Bahaa Ona Ameenyaa magaalaa Adellee keessa oliif gadi naanna'uun akka maatiin maqaa ijoollee isaanii galmeessisan dirqisiisaa jiraachuun barameera. Akka gabaasa maddeen keenya kanaatti wayyaaneen kan shira kana qopheeffatteef dhuguma dalaga dargaggootaaf kennuuf osoo hin taane maatii dargaggootaa maqaa ijoollee isaanii hin galmeessisin addaan baafattee dargaggoota kanneen sobaan yakkitee hidhuuf akka ta'e bira gahameera. Godinuma kana ona hixosaa magaalaa Abaadir keessatti lukkee wayyaanee Mahammad Haji Awwal jedhamu kan kanaan dura ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsee laataa ture. Hojjetaan bulchiinsa magaalattii tarkaanfii irratti fudhatameen yeroo ammaa hedduu miidhamee hospitaala asallaatti wal'aanamaa akka jiru oduun naannoo sanii bahuu ni addeessam. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo meetir baandii digdamii shan kiiloo heerzii kuma kudha tokkoo fi dhibba saddeetiif kudhan irratti isinii darbaa jirudha qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales ammas akkuma itti fufeetti jira kanatti aansuudhaan artistii oromoo beekamaaf jaallatamaa kan ta'e artist elemoo alii wajjin gaaffiif deebii taasifne isinii dhiyeessina nu faana bu'a.
nageenyi badhaadhaa ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya sagalee bilisummaa oromooti egaa akkuma dhagaa fi argaa turtan kan nu gidduutti argame yookaan immoo waraana bilisummaa oromoo keessumaa immoo baandii wawoo gidduutti argamee sirba isaa ittiin beekamu kan waggoota hedduun dura baaseen nu gammachiisaa jiru artistii jaallatamaa fi beekamaa oromoo ka ta'e artist elemoo aliiti elemoo alii baga nagaan dhufte baga nagaan nu eegdan
Egaa daawwattoota keenya turtiin keenya sa'aatii kanarraa eegalee artiist Elemoo Alii waliin ta'a. Waan egaa as isa fide waraana bilisummaa Oromoo bira jechuudha. Keessumaa immoo baandii wawoo biratti argama. Kan waliin turreetoo hundumaa daawwannu yookaan isin daawwachiifnu taati. Kanaafuu amma dhumaatitti nu faana bu'aa jenna. Ilmoo Ali baga nagaan dhufte.
Baga nagaan nu eegan.
Hayyee mee maquma keessarraa eegallu elemoon maali?
Elemoo elemsiisaadha.
Elemtuu aannanii jechuudha.
Akkasuma na fakkaata.
Hayyee elemoo Ali egaa namni televizyiinii daawwatu namni raadiyoonii dhaggeeffatu maqaan nama kanaa innaa ka'u yookaan maqaan kee innaa ka'u elemoon eenyu jedhee hin gaafatu haa ta'uti egaa namni immoo akkuma dhaloonni bakka wal bu'aa deemu dhaloonni haaranis jira atillee egaa dhaloota darbe keessattis haa ta'u dhaloota har'a jiru kaboru dhufuufillee waan seenaa ta'u lafa gootee jirta eenyuyyuu hojii kee laalee daawwatee dhaggeeffatee ka si beeku ta'a haa ta'uti dhaloota har'a jiru nama tariis hin beekneef eenyu elemoo alis.
Elemoo alii elemu biratti elemuma meebi gaa ummata kiyya biratti keessaafu ummata oromootii fi waboo biratti akkaataa nan ittiif hubaddu nama tokko haa ta'u garuu waan gara aartii tana keessatti gaa daa'imummaa kiyyarraa hin jalqabee keessa jira sirba warraa isaatiinis tahee kan yaadaatiinis kan gaddaatiinis kan jaalalaatiinis qaqabbanaawaa ta'e kan nama seenu isa sun keessatti nu hubachuuf dhaban jeeti yaada.
kanaafuu artist Elemoo Alii hojii aartitiin hoggooftan soddoma oliif yookaan sanaa olis ta'uu danda'a yoo dogoggoruu baadhe kanaafuu nama uummata oromootiif egaa aadaasaa afaansaa seenaasaa akkasumas biyya oromoo faarsaa tureedha turteedha kanaafuu elemoo ali hojii aartii keessumaa immoo hojii sabboonummaa uummataa dagaagsu keessatti maaltu akka hirmaatu yookaan maaltu kanaaf si kakaasu
rakkinuma gaazexamaa gabrummaa keessaafuu dhalalmaan oromoo irratti ammarraa osoo hin taane durirraa dhaloota kiyyarraa osoo hin ta'in dhaloota abbootii awwal akaakilee keenyarraayis jeeqama uummanni habashaa uummata oromoo irratti gochaa ture keessaahi qaamni kootis tokko ta'e sulmaa fi hingaa sossohee hangaan danda'u daa'imummaa kiyyarraa kudha lamarraa kudha afurirraa jechuun ni danda'ama. akkasitti bara torbaatamii fi jaharraa alboomni kiyya kan duraa torbaatamii fi saddeet jechuudha. Sirbinis sirbuma warraaqsaati kan uumamaan tana deddegaa jiru kana achirraa hin jalqabee jechuudha. Kanaatu na kakaase. Gabrummaa.
waggaa afurtamaa jechuudha egaa sirboottan amma har'aati toltajii irratti isaa ta'u akka waliigalaatti albama irratti baaftee ammana jechuu dandeecha
Mana lakkoo isaanillee beekuu baadhu ati toora dhibba afurtamii waan akkas akkasii ta'uu hin dhabu.
sirbootuma warraaqsaa kan sabboonummaa jechuudha Wal keessaas ta'uu ni mala. Ammoo irra guddaa sirbinii nan baasaa ture. Zamana boodaa kana wal keessa naqu malee duraan sirbuma warraaqsaati. Maajoritiin irra guddaan jechuudha. Kan biyya kan jaalalaa osoo qofa osoo hin taane kan biyyaatis ta'uu danda'a. Kan warraa isaa immoo irra hedduudha jedhee yaada bara sun keessatti. Saddeettama, saddeettamii lama, saddeettamii ja'a.
egaa sirboota kana ah, waggaa afurtamaa ol sirbaa turteettaa barri immoo ati keessatti sirbaa turtee bara reediyoo irratti afaan oromoo televizyiinii irratti afaan oromoo baasuu miti waan akkasiitu yaaduun akka yakkaatti ilaalamuudha haa ta'uuti sirboota warraaqsaa kana sirbuu keessatiin miidhaan sirra ga'ee yookaan immoo wanta achi eh, narra ga'ee jettu jira kan daawwattoota keenyaa ibsitu
Waammoojii waan yaadachiif. Ni yaada dagaaf tokko Su'uudii tana keessatti bara saddeettamii lama moo kana wanni isaatiillee dheeraadha gaa'e namallee ni gaddisiisaa fi haa ta'u yeroo sunitti ani maaliin godhe sirba goban aadaa ceecee kanaa fi jabuutitti kan inni torbaatamii saddeetitti baase garuu isa sun haaromseetiin sirboottan gargariititti dabalee sirba kana qopheessee waraablee eegaan fixee booda maaliin godhe alaabaa kan ammarra jirtu tan bakka silaa amma odaan jiru kanaan anis durii dargaggeessaa afroon tiyyatu guddoodha. Isa kana jidduutti footoo tiyya kaa'e. Footoon tiyyatuun fiifuu afroodha. fi Oduma fakkaatti. Fuulli kiyyichi keessa jira jechuudha. Wanni kun saddeettamii fi sadiitti kan hin godhe achirraa mootummaan Itoophiyaa ga'a. wanna kana harkanii ani akkasittuu yaadne biyya sun. Haalli isaa cimee warri ambaasii Itoophiyaatti hojii hojjetu hedduu jira. Achi na jala kaatee jiru dubbiin. Isaanuma dhokachuu fi wanni dhaabsirraa eeguu jalqabe jechuudha. Sun egaa guddoon wanni niin akka wanni itti saaxileef baate biyya sun. Akka nama tokkootti. Sirbilleen silaa beemaatii miti alaabaan gubbaa irratti hidhee alaabaa keessa footoo xiyyaas kaa'ee afroon xiyyeetuun ooludha fuulli kiyyeessa hedduun jira jechuudha. Wanni sun ammallee namni qabu hedduu jira heddummeessineeti akkasitti baafa yeroo sun sirbuma warra isaa.
cichoominaan qabsoo oromoo kana deeggaruu hojii sabboonummaa aartiin gaa silaa'uu hojii ishee guddoon uummata ofii dammaqsuu kakaasudha cichoominaan jabinaan waan kana oduu hin nuffin hanga har'aatitti waggaa afurtamaa ol waan uummata oromoo mirga isaatiif kakaasu aadaa isaa akka jabeeffatu afaan isaa akka jabeeffatu eenyummaa isaa akka eeggatu godhuudhaaf sirbaa turte kana mara waggaa afurtama guutuu jechuudha jabina kana sii kennee cichoomina kana sii kennee hanga har'aatitti waan kana irratti kan ciccitee turte maali maddisaa
Eh, gabaabdutti dubbisutti illee dheeressu qabsoon eh, akka waan gartee injekshinaa yookaan dilmee na waraanii ni ta'a. Eh, jaalala ifirra tareetiin saba kiyyaa yaadu. Jaalalli an qabu yooniin an ifumarraa sirba siif osoo hin taane lubbuma kiyyaafuu rakkoo saba kiyyaa yooniin ifitti himee ifiifuu wal'isu an mataan kiyya akka gartee nama qabsaa'aa tokkotti if ilaala. Ifumaafiin gammadee himachuu kiyya kanaas kan biraatti illee himee akka waan hojii cimtuu hojjedheetti ifuma kiyyaafuu gammada. Kanaaf gaawwanni isaa sun akka waan dikshinan jiraa miti namni tokko akka nama waa fudhatee galtee jaalala waan kanaa qabaatee irraa hafuun taanetti akka waan waaqayyoon na kennee takka jechuudha. Hanga hanga furmaanni argamutti irraan oolu kana bira dabree biidhaloota hakaa kiyyilee kiyyarraa. Baay'ee warri keenya abbuma kiyya qofaatu hundindu. Warri kaan hundinuu warruma qabsoo tana keessatti wareegame warruma keenya irraa yoo ta'e warra wadaa galmoo kormoosa hojaanii yoo beektan hin beeku abbaa gadaa kan naannawa dargeessu jechuudha akaakee keenya beebi dhalootuma sun irraa isa ta'uun isa malaa jechuudha wanni kun kanaafiin hagaammaatti ibsuu danda'ee galata rabbiiti isinii waliin illee kana taa'ee fuula keessa isin arguun kiyya baay'een gammada jechuudha.
Ayyee bareedaadha. gaafin kiyya inni biraa maal inni sirboota ati baroota dheeraa dura sirbitee keessumaa ammoo sirbi ati yaa jiru biyya ormaa jiru tokko baay'ee namni baay'een sirba san keessumaa oromoon biyya abbaa isaatirraa humnaan godaanfamee areefamee biyyoota adda addaa keessatti mankaraaraa rakkachaa jiru akka malee sirba sana jaalata kanumti illee sirba sana ol dhaga'u egaa biyya illee godaanee biyya biraa jiraachuu baadhuufi akkuma namaatti warra godaananiis haa ta'u walumaa galatti dhaamsa achirra jirurraa ka'ee baay'een dinqisiifadha baay'ee natti tola maalirraa kaasee sirba sana baafte waarraa nuu jettaa sirba sana dursite.
Seenaa dheeraa qaba sirbi suni sirba sun dura jechuurra yoo seenaa isaa xiqqoo irra gaarii na fakkaata. Su'uudiin ture bara saddeettama raawwatee haga saddeettamii jahaatti achi keessaa jaarmeenni Oromoo yookaan caayaan uummata Oromoo kan naanna'u suni hiriirteetuma adda bilisummaa Oromoo jalatti sossoohaa turte isaan keessaanis tokkuma. Diraamaalee adda addaa takka tan achi keessaa yeroo sun keessatti baafu yoo agartanillee hin beeku jira malee yuutuubarallee nima jira. Isa sun keessaahi yeroo sun waan seenaa minilikfaa seenaa qondaalota warra gartee biteenya guddaa ture. keessa anis hirmaadhee diraamaan tokko achitti hojjetame. Sun keessaa yeroon sun yeroo hamaa yeroo gartee mootummaan Suudiitillee nama keenya warri kun warra biraatii wajjin walii hiriiroo qaban jechuudhaan nama rakkisaa turanii achi keessaa bahuu jalqabne jechuudha. Anis isaan keessaa tokko faamiliidhaas baasee anaa kara xaaliyaaniin deema jiru nuti nama sadii nu hidhan. paaspoortiin deemnuunis paaspoortii biyya biraati paaspoortii Somaaleeti haalli gaa rakkataa cimaa turre gara deemnu hin qabnu beekan jechuudha paaspoortiin kunis keenyaa miti. Amma maaltu ta'e mootummaan Itoophiyaa warra isaanii kan achi keessa jiru hunda qabeetti humnaanis fuutee deemu erguu dandeessi. Sun keessa akka tasaa namtichi manduubni ambaasii Itoophiyaa keessa hojjetu. Ammaan tana Noorz Ameerikaa tana jedha wallee beena. torbaan sadii duraan cidha obboleettii isaa sirbeef amma immoo gaa qabamnee hidhaa keessa jira gaafanni dhufu immoo obboleessa kiyya irraa wal beena nama keenyaas aboo waan kana qabamne nuti jara kanaa miti yoo dhufanii si gaafatanii yoo dirqamni akkasitti illee dhufe jarri kunis keenyaa miti eenyuun jenneen jechuudha akkasitti gurbaan kun nu fudhatee mootummaa biraata dhuftee nu fudhattu dhabde mana hidhaa sun keessatti choisiin jiru biyya tanaa warra elektiriyaa kan himachuu ni dandeenya karaa biraatiin si fidanii waraana isaanii taataa jechuu yeroo sanitti akka kisin taane soomaalee himannee soomaaleenis ji'a sadii fi guyyaa kudha shanii hidhamee jechuudha anaa fi ijoolleen lama kan biraa kan afreessaa kan qabamne fuudhanii itti tolcha darban akka ta'e gaara duwwee warruma gartee wanni kana waliin turre jechuudha soo rakkoon jirtummaan tana namni biyya hin qabne namni waraqaa hin qabne biyya namaa keessa jiraachuun rakkisaadha. Isarraa egaa ammaan tana falmaadhaan
naqii baja'anii urjii sadii qabaa namtichi suudii kan dhufee maaliif taftanii mana hidhaa kana keessa haala jirti mee jechuu waan akkanaa waan akkanaa waan akkanaatti kanaa hidhaa keessa tafe yoo dandeessee harka kana nu hiitee hambaatii soobaalee bira nu geessite konsula bira akkasitti rakkoo teenyamachuu dandeenyaa irratti nu hayyamee anaa fi gurbaa jaafar jaaniin torontoo jedhamee waliin nu qabanii nu geessan jechuudha. manduba bira dheenee afaan Somaaliyaa ni dubbadda, Arabaas ni dubbadda, Oromoos ni dubbadda. Kanarraa afaan Arabaatiin haasa'uu jalqabe rakkoo dheenee muudha. Namtichi ambaasiis kan Somaalee kun dachiin agartuun tun kan Somaaleeti yoo beektan afaan Somaaliyaa haasa'aa. Rakkoo miti amma nuti rakkoo himachuu dhufne nuti Oromoodha. Haalli jiruus akkana haalli keessa jiruus kana Somaalee fi Oromoo nuti takkatti beena. Rakkoo teenya tanaafi soomaalummaa himachaa jirra malee nuti Oromoodha. Maali ati arti akkanaatti sirbaadhaa walli sirbi. Ibidansii fidi jechuudha. Akkasi koominiitiitti bilbilee koominiitiin viidiyoolee amma gaafatti yoo jennu kana isa kanaas walitti qabanii kaasettan adda addaatis fidanii alaabaa wajjin itti dhiyeessu. Nama gaariidha alii jaaniini ati soomaalee asliidhaa jechuudha. Deemuu dandeessa.
Afaan waan beektuuf moo maali laata?
Oromoo ta'uu kiyyaan mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbachuudhaan bikoos isaaniif diddaa sun waan qabanii jecha yaada isaanii deeggaruma jechuudha kana biraatiin akkasitti waraqaa biyya ta'e deemuu ni dandeessa jechuudha akkasittiin Somaaliyaadha.
Yaajiruu biyya ormaa kanarraa maddee jechuudha.
Isa dura kan bahe yaajiruu biyya ormaatii garuu wali hidhaadha isa waliin.
Warraanuu jettaa meem?
Ee. Ka'ee teenya balloo fardaa fi qaqalloo amma eessa arganna waatiyyoo marragduu farajoo himimsitu kormaa goobee barooduu horii waaree dheeduu yaa jiru biyya ormaa muka citaa na mormaa akkamiin of seetura waaqayyoo muddaa waaqayyoo muddaa furaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffii fi deebiin artistii oromoo beekamaaf jaallatamaa eleemoo alii waliin taasifne asuma irratti hin xumuramne kutaa ittaanu sagantaa keenya ittaanu keessatti isinii qabannee dhiyaanna nu eeggadha.
Adatoo ayiyyoo abbaakoo abbiyyoo buleeyya nambayyoo dan hima yaa waaqayyoo. Adatoo ayiyyoo abbaakoo abbiyyoo buleeyya nambayyoo dan hima yaa waaqayyoo. Yaa jiruu biyya ormaa. Muka citaa na mormaa akkamiin of seetura waaqayyoo muddaa furaa figan jirata waan boru irraa nyaadda ibsadhee dulloomuus na baasa hiyyoomu.
fiigan fiigan jiraadha waan boruu irraa nyaadha ibsadhee dulloomu ennaa baasa hiyyoo yaa jiru biyya ormaa mukaasisaa nama ormaa akkamiin obsoo turaa waaqayyoo muddaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya sa'a kanaa ammas akkuma itti fufeetti jira tokko lama jennes qophii keenya isa xumuraarra geenyerra qophiin keenya inni xumuraas walaloo gaafa sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara kuma lamaaf kudha torba giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa oromootti gaggeeffame irratti qabsaa'aan raajuu bareecha walaloo dhiheesse ta'a kunooti itti dhiyaadha.
bahaa fi dhiyaa kaaba hamma kibbaa akkam jirta fayyaa obsee waggaa dhibbaa obsee too haala keef garaan nu gubate ijji kee too lagee koo boo'ichaan dhamaate dirga ciisee taa'ee barrisuu koo harme ta'uutu deebifne barrisiitii koome yaadaddaa baroota dheeraan dura gaafa meelbaan eegsituun duusii harka jira qananii daangaan qabne ilmaan kee yoo sooratu murtee fadhe murteessee kabajaan jiraatu abbaa fadhe buusee kan fadhiisaa filatu heeraa fi seeraan waa hayyuudhaan tumatu odaatti hirkatee hawwiisaa kadhatu fadhii qabu baatee haasa'ee dubbatu yaadatta yaadattaaree bareedaa keef jabbilee ilmaan ofii horte kan akkam ichiree kan diinaaf sun miidhaa goota kee birmajjii oromiyaa ta'uu jechaa ol qabee barfajjii hubadhu kiirooleen naftanyoota dhaqee kan waraanni adaan harka isaa baqee kan gabticha meelbaa kennaa abbaa malaa abukaatoo biyyaa tiksee keessaa faraa of tuulaa naftanyaan lafa keef bulalee sirnaan babal'isee qabachuuf dabalee nama mirgaan qabu jiraachuuf namalee warra jechaa turan hundi ishii calalee kan gaara biyyalle yaadda jaati kabalee gameessa qayyuu yaadataa dabalee ilmaan kee hedduudha biifileen akka mul'ata urjii lola keessaa halaalaan mul'ata biifooleef mudanaa korommii shaffisee nyaafa saamtuu lafaa jiji'ee fannise waa'ee ijoollee keetii himeetu waan fixu raajii isaan uummanni qalbii namaa dhiqu kennaa deebii hin qabne addunyaaf kennanii sirra guutuu ta'e gadaa moggaasanii ji'aa fi waggaa hin hojjira kaa'anii hundee dimokiraasii dachee badhaasanii obsee obsee ta'e obsee waggaa dhibbaa qabeenyuma keetiif alagaan si jibbaa tokko dhugaa godhee gangalatee boo'ee fannitee sijjeetuuf algee fidee foo'ee mukokkula diimaa barbadaa mul'ata arjoo kee ganamaa sisaa mu jaalata maal haa godhu ree dhandhamee si harkee gaafuma jalqaba yoo diriisee deeme abdii maalii qaba jiruu keessa tana hin dagatu yoomuu beela'ee jiraata hin fadhu hiyyoomuu lafee kee caccabsee boqolti arachee bashannanee nyaataa qalbii saanichee hin boo'in hin boo'in harmee too garaan kee buburree nyaafaaf ta'ee dhahoo jira kan sammuun harree sangaaf horii guutuu xannachaaf dhabanii gadigaloo fi yartuu of keessaan dhabanii faallaa cigaduu farra olaantummaa hiriyaa jiitoo michuu gadaantummaa salphina uffattuu mararfattuu qaanii tumanii balleessuu hirkoo diinaaf gaanii warra sammuun qooshaa dheedhii lamaan ta'an biyyaaf yaaduu dhiisi jireenya ofiin ta'an halkama diinaaf tolu qarbata nyaatee bulu wallaaltu seenaa ofii tuqna lammii lalu maal maal xiqqoo ishii yaaduu ajaa'iba rabbii borum beekne wajjin dhalachuu nu gaabbii kan dhala isaatiif diina ofii yaamu ambaan walii galee haadha ofii saamu harme maaloo harme gaafuma jalqabaa otoo dahuu baatte goota biyyaaf ta'u dachaan nu baay'iste maal qaba harmi hortuu haadhataadde kumaatama hortuu wakkataa barbaadde yergaafa murtii badhoo kodachaasa dhangala'ee na fugumaa kennuuf baasa gootawwan gameeyyii urjii dimilkeessa warra diinaaf sirmine diidina lola keessa baharoo tumsaa taskamuun camadaa nagaasaa kumsaa jaarraa abbaa gadaa jaalamaa badhaanee gaaddisaa hirphataa malkaamuu tafarraa kabbadaa badhaasaa bara baraan jirra maqaa keessan kaasaa kaayyoo dhabamtanii wareegamaan baasaa bara baraan jirra maqaa keessan kaasaa kaayyoo dhabamtanii wareegamaan baasaa. gammadi harmee ta'u ishee jedhi malee daddaraaraa jiraafteen koottan kalee kaabaa kibbaa bahaarii haji duratti biyya kiyyaaf jedhee kee hunduu marti sirna nama nyaataa sirraa kun qolchine bilisa si baasuuf falmaa itichine dargaggoof shamarran osoo hin jedhin harmee harka qaxxaamursee abbaa irreen morme duubatti hin deebinu hamma lubbuun jirru kaayyoo wareegamneef hamma ijaan garru lubbuu gala keenya aarsaa itti goonee dhaloonni egeree haa jiraatu goonee kaleessaaf reengaddaangu guyyaa irraa dhiigaan siliquudhaaf tarree irra jira nuti dinne harmee harka ol qabannee afaan tokko taanee waliif abboomamnee harkoonni gabrummaa hamma nurraa ka'u sirni abbaa illee hundeedhaan buqqa'u warra akka keenyisaa falmaa irratti jechuu namuu bakka jiru qabsootti dirmachuu. Ganna dhibbaa olis dhiigaasi gabbarre hanga har'aattuu qabsoo hin xumurre ah dhugumatti geessee tu. Wanti siif hin taane maaltu nurraa hafe akka si dhaqqabuuf bilisummaan dafee kichuu lafee corqaa tan lakkoofsa hin qabne suma ijaaruudhaaf guyyaa guyyaa baafne halluu irri nyaattee lafeen bakkee hafe ol baafnee dubbannaa gaafa guyyaan dhufe. beekaa fi wallaala abdii ilmaan biyyaa coraan isaanii baqee boolla keessaa iyya. Fe'aa gabroontotaa dugda keetii buusuuf murteeffannee jirra gamtaan sirraa kaasuuf. Falmaan keenya yoomuu walirraa hin citu abbaan fedhe dhufuus lammata hin bitu humna ofii jaalaa hidda fageeffachuu namuu bakka jiru qabsootti dirmachuu. hin hayyamu yommuu diinni isaan garru akka of bulchinee biyya ofii ijaaru qabsaa'ota haqaa hedduu biyyaa yaasee sirna gadhatee lubbuu isaanii baasee garuu garuu baay'ee nama dibata sana maan galu obbaa oromiyaa hagaa diriirsu qaroo ilmaan sabaara isaa san diriirsu hayyuu biyyaaf ta'u guuree keessa keessa irratti raawwataa gochaa suukanneessa otoo haati jettu ni ilma kiyya rasaa sana jees dargaggeessi fayyaa tobbee ilmoo xiqqoo lafarraa ta'uusaa yakka maal balleesse iliyaa sararsaa lalisaa mahammad kabbadaa daggafaa camadaa bantii fi malaaka hordofaa garuun jireenya astaalaa uummata silaa bakka keessan abbaan duraa dhaqe abbataa olaansaa ayyubee mustafaa dhugni keessa baqee akka nu goo'ifa shamarree intalaa sabriinaa abdallaa gumaa kee baasuudhaaf wayyaan itti tuulla gulgunaa tun qabne agaa jiru kunne qawwee harkaa dhabnus dhabumaanii kanne hattuu fi basaastuu magaalaaf baadiyaa akkuma nuti dangalchinaaf taasisaa. Obsa bitanne gaalkanii guyyaa Obsa bitanne gaalkanii guyyaa yeroon keenya keessa ijoollee ilmaan hayya qeen keenya guutuun dhiigaa dallaa qabdi dichee bisa minuu walitti garagalti kakawwee liyyite yeroo fuudhaaf duumessi cina kan keegee harmiif qopheessi hundeedhaan buqibnaa siidaa gabroonfata bara baraan ba'uun asirra raawwata hundeedhaan buqibnaa siidaa gabroonfata bara baraan ba'uun asirra raawwata. Raajii bareechaa waan dandeessu hunda qabdooraaf gumaata. Ilmaan uummata raawwa.
Hamilee dabalaa finnee. Ayyee.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabama. Jalqaba hanga xummuraa nu faana buutanii waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo. Kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya kan imeelii sbo.radio88 at gmail com irranni isinii deebi'a. sbo.r radio88 at gmail dot com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya sagalee bilisummaa oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya zero zero tokko jaha tokko sadii afur zero zero afur tokko jaha lamaan yaada keessan nu gumaachuu dandeessan egaan kan har'aaf jennes kanuma irratti raawwanna sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha injifannoo ummata oromoof.